alipendaga kisepa.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mukumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interinete ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no kuri facebook na youtube vewa radiyo yacu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ni umwanya w'ikiganiro murisanga ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi rya amerika nongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu duheruka kuganira ku rugomo rukorerwa abagabo mu ngo benshi muri mwe twarabibonye ko mwari mukifuza kugira icyo muvuga kuri iki kibazo niyo mpamvu twongeye kubateganyiriza uyu mwanya kugira ngo mwinigure uyu munsi rero twabatumiriye umwe mu bantu bakurikiranira hafi iki kibazo ni bwana martin niyo yita ari mu ishyirahamwe rwa mureke abari mu rwanda ndumva murizi abatarizi namwe arababwira iryo ari ryo ntego yaryo abagabo rero bahohotewe nabo barakomeza kubasangiza ku buhamya bwabo namwe kandi aho muri hose mufite ijambo muri kiganiro icyo tubasaba ni ukuduha nomero zanyu kuri facebook kugira ngo tubashe kubageraho daniel brown arabahamagara nk'uko bisanzwe eh, muri iki kiganiro murisanga abamaze rero kuduha nomero zabo kuri facebook mboneyeho akanya ko kubashimira cyane mwakoze ariko kandi ntimujye kure tutaza kubahamagara tukababura kugira ngo rero twese hamwe tuze kubasha kurushaho gusobanukirwa n'iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo Ah, twabatumiriye iryo shyirahamwe ko nari mbivuze rwa mureke riharanira uburinganire mu rwanda reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu wa mbere martin niyo yita uraho neza urakomeye muraho neza ni, ni martin turimo kuvugana Eh, ni oscar dufite abatumirwa ku murongo wa telefone ubwo mu kanya turaza kwa- kwakira martin noneho mzee oscar muraho neza
muraho neza Eh, uraza kudufasha gusobanukirwa n'iki kibazo uko wagikurikiye uko wakibonye aho ugenda aho uri eh, no mu muryango rwa mureke uko bihagaze uko abantu bafashwa ubwo naho mu kanya ugume ku murongo wa telefone
ndahari Eh, bwana martin wabonetse niyo yita um, ah, ntabwo ara- araboneka ah, ubwo turamuhamagara mu kanya nagira ngo rero ubwo tube tuganira gatoya na ah, muzehe oscar iki kibazo cy'ihohoterwa urakibona aho uherereye ubona byifashe gute abantu baratubwiye bati muvuga ku ihohoterwa rikorerwa abagore ariko ntimujya muvuga ku ihohoterwa rikorerwa abagabo wowe ha- ihohoterwa rikorerwa abagabo wararibonye warivugaho iki
ihohoterwa rikorerwa abagabo nararibonye yewe nanjye ryambayeho ariko mu by'ukuri ihohoterwa rikorerwa abagabo ntabwo rikunze kwitabwaho cyane muranyibona ye turakumva
ntabwo ikurikiranwa cyane kubera abagombe gusanga ahanini usanga bavuga ko turi inganzwa turi ubugoryi ubwo rero bigatuma duhera mu kere gake Mhm. U- uravuga ko nawe ryakubayeho urarizi nanjye rwose yego none se abavuga ngo muri inganzwa ni uko baba babona babona muhohoterwa bakabita inganzwa nk'aho hubwo babafashije kugira ngo iryo hohoterwa rihagarare
ni bya bindi bavuga ngo utahanirwa agahamya agira ngo ijoro riri hafi cyangwa se ngo bimbayeho none nawe ejo bizakubaho ubwo rero bitarabaho babona ko ari umugabo ariko uwo byabayeho akabona ko ari inganzwa nyine
hanyuma se mubigenza gute mubigenza gute yo mubonye nta nta wubumva ahubwo batangiye ku kubaha amazina y'inganzwa mubyifatamo gute
ubwo nyine baba bumugahuha ugaharigukanyukirwa Mm.
ukareba uburyo wakwikemurira ikibazo nibwo wumva ndetse havukamo n'izi ngamba zo kwicana ukumva ngo umugore yishe umugabo cyangwa umugore yishe umu- umugabo yishe umugore Mhm.
kubera iki iyo bafatanye gatoya umwe akubita atabangura ahita ahwanya avuga ati nimpusha arankuramo umwuka ubwo akakubita akubitana ingufu zose ukumva ngo umwe yakuyeho undi ni icyo kibitera ntugire ngo hari n'indi nkomoko yo kwicana nta bwangizi buba burimo ahubwo umwe aba avuga ati nimukubita nkamuhusha nazanzamuka ntabwo mukira ubwo agakubita rero ashaka kunogonora Mhm. yego Nta- ntabwo byoroshye ariko nk'uko bivuga icyo kibazo abantu barakivuze ubushize ubushize twabiganiriyeho noneho ah, naganiriye n'ishyirahamwe ryo mu burundi ry'abagabo bo mu burundi ah, ryitwa abagabo mu gahinda nabo bavuga nyine ukuntu ikibazo cyo ku- guhohoterwa bati umugabo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ntawe uvuga ko ihohoterwa rimukorerwa i- nk'ibyo uvuze uti bamwita inganzwa nabo bahuye n'ibyo bibazo bakavuga bati ni naho bagashimangira ibyo uvuze yuko biha- ariho havamo kwi- uh, kwicana mu miryango none ikintu gihari gihari cyaba gifasha kugira ngo nk'icyo kibazo gikemuke cyangwa se abantu baticana hakorwa iki mu- mubigenza gute
ubwo iyo ugerageje kujya mu buyobozi Mm,
urababwira uti byangendekeye gutya umugore yankoreye ibi n'ibi ubwo noneho aho kugira ngo baze ba- wenda babe bahana umugore ngo bamwereke ko nawe amategeko amureba y'ama- y'icyaha yakoze ubwo ugasanga bamubogamiyeho icyaha bagahita bakimukuraho bakakikwegekaho nta ni- nta n'ikindi kibitera rwose kugira ngo abagore bumve ngo ni- ubu nibo bari mu gu- ku ntebe nibo bakora ibyo bishakiye nta mugabo ukivuga ni icyo kintu kibitera kuba baba- bababogamira cyane ngo nta ngufu ngo nta ngufu ubwo za ngufu zabo nkeya rero ubwo akaza kwiyahuraho avuga ati "Sha, nunkoraho noneho barakwica barakwica ubwo akaza niba ari umuhinya afashe arawugukubita nturi bufate ngo nawe umukubita bavuga ati noneho baranyica mm. Yego, Eh, ntaho ntaho bitambira yego Ye, reka uh, tubanze twakire noneho na martin nawe a- aze ku murongo wa telefone uh, ndumva ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko yabonetse hanyuma nawe aze mufatanye kugerageza kudusobanurira iby'iki kibazo Uh, bwana martin niyo yita uraho neza
muraho muraho Hey, twari tukubuze mu kanya
Eh, mu kanya naringize ikibazo cya netiwaka kimara kuvugana kuri watsapu sinzi ikibazo cyajemo byabaye ngombwa ko nongera kuzimya telefone nka- nkongera nkayicana yego ayo mahirwe nuko tukubonye nta kibazo ubwo nawe ubwo Eh.
turakwakiriye ku ijwi rya amerika rero
murakoze cyane jimmy Ye. Na- nari ndimo kuganira na muzehe oscar ambwira ko yakorewe nawe ihohoterwa arimo kutubwira uko bihagaze sinzi aho bifatiye niba wumvise ko n'ikiba- hari n'ikibazo cy'uko iyo umuntu agiye no gutanga ikibazo ahubwo ari we bahindukirana Eh, none nk'amwe muri mu muryango ufasha mufasha imiryango muri rwamureke nagira ngo mbere y'uko twinjira mu- mu- nyirizina mu- mu- mu- mu kiganiro ubanze Mm.
wibwira abatwumva unababwire donc, unababwire n'uwo muryango rwa mureke icyo ari cyo n'intego yawo
murakoze cyane Ah, rwamureke ni umuryango nyarwanda ah, wegamiye kuri leta Ah, ni umuryango mu by'ukuri ufite mu ntego zawo ah, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ah, kandi no kumvikanisha ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ah, cyangwa se gender equality and equity Ah, ni umuryango rero mu by'ukuri ufasha abantu baba ari abari mu bafite amakimbirane ababana mu makimbirane abo ngabo ah, ababashije kutwegera turabafasha tukabagira inama hari natwe abo tugenda tuganira nabo duhawe n'ubuyobozi bwa leta Ah, nko mu- mu bice dukoreramo iyo tuhageze mu mirenge mu turere eh, tubasaba urutonde rw'imiryango batoranyije babona ibanye mu buryo bugoranye hanyuma tuka tukaba hari inyigisho twabateguriye ziteguye neza eh, zimara igihe cy'amezi atanu atandatu gutyo tugendana nabo noneho tukabigisha ah, buri cyumweru bakaba bafite isomo biga hanyuma eh, nyuma y'iryo somo tukabaha umukoro uwo mukoro uradufasha cyane nabo ukabafasha kuko ahanini usanga ariwo utuma na ba bandi bategeranaga ah, begerana noneho muri cya gihe barimo kugerageza gukora uwo mukoro kandi mu by'ukuri uba ushingiye kuri bya bibazo bafitanye bakaboneraho uburyo bwo kubiganira neza mu mutekano mu mutuzo noneho bikazagera aho rero hamwe na za nyigisho tubaha uko bagenda bazishyira mu bikorwa noneho bakazageza aho ngaho rero bakagaruka mu kumvikana bakongera bakabana Ye, mufasha umuryango muri rusange mufasha abaga- i- mubye- mureba ibibazo biri mu muryango mukagerageza kubikemura noneho tugarutse kuri iri Ye.
hohoterwa rikorerwa abagabo bonyine kuko ah, kenshi twabonye ko ritavugwa nta mugabo ushaka kubishyira hanze kubera i- i- ibintu byinshi ingaruka nyinshi bimugiraho mwebwe mwasanze abagabo bahohoterwa gute mutubwiyemo nk'iby'ingenzi aho mwabonye muri iyo miryango mwafashije cyangwa mugenda mufasha
Eh, ubundi ihohoterwa ahanini iyo urebye imibare myinshi igaragaza yuko eh, abagabo aribo bahohotera abagore ariko mu by'ukuri n'abagabo eh, ku kigero kitari kinini cyane eh, ugereranyije nyine n'abagore n'abagabo nabo barahohoterwa Eh, bimwe rero eh, mu bigaragara eh, uko abagabo bahohoterwa hariho ah, gucana inyuma cyangwa se mm, kuba umugabo afite umugore umugore akamuca inyuma akaba yajya gusambana n'abandi bagabo Ah, icyo gikunze kugaragara cyane hari n'ikindi mu by'ukuri gikunze kugaragara ah, kwicishwa inzara Ah, icyo ni ikintu cyo mfitiyeho ubuhamya nabonye mu muryango umwe aho rwose umugore yicishije inzara umugabo biba bibi cyane Ah, ariko harimo no kumurusha imbaraga akamuhohotera mu buryo buri buri fizike Ah, ikindi gikunze kugaragara mu miryango ah, ku iho- uko abagabo bahohoterwa ari uguteshwa agaciro hashingiwe ah, ku bushobozi umugabo atagifite bwo kwinjiza amafaranga mu rugo Ah, hakaba rero n'ikindi nanone tutakwirengagiza cy'uko hari abagore bamwe nyine iyo bagiranye ibibazo n'abagabo usanga umugore arimo ateranya ah, abana kuri papa wabo ibyo ni ibintu mu by'ukuri dukunze kubona ah, byigaragaza nk'ihohoterwa ah, rishingiye ku gitsina hagati mbese rikorewe abagabo mu ngo Mhm. ni byinshi ni ibintu bitandukanye Eh, ubwo Mm.
ye- hari hari rero n'abavuga ngo uburinganire ngo nibwo butiza umurindi isenyuka ry'ingo eh, kubera hagahora urugomo ti abagore basuzugura abagabo bitwaje ubwo buringanire mu ngo Eh, namwe muri rwamureka ibyo mu- murabibona musanga bi- bihari ko kuko umu- umu- uburinganire bu- burimo gutezwa imbere uburinganire hagati y'umugabo n'umugore bushobora kuba burimo gukurura ikibazo
Eh, ntabwo mu by'ukuri umuntu yahamya ko eh, icyo kimeze gutyo ahubwo eh, ibyo bishingira ku ku buryo abantu baba bigishijwe kuko buriya iyo ugiye kwigisha ah, ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ah, biba bisaba yuko ari umugore ari umugabo bose bigishirizwa hamwe nka couple cyangwa kapo Ah, kuko iyo ugiye ukigisha abagore ukwabo ayo makuru bajyanye ntibabe bayasangiye n'abo bashakanye icyo gihe bishobora gutuma haza imyumvire itari myiza ah, ariho uzasanga nyine umwe ashaka gushyira mu bikorwa ibyo yigishije ibyo yigishijwe noneho mugenzi we nta makuru abifiteho ugasanga ibyo eh, habayeho kudahuza ikindi nk'uko wari ubivuze utese wenda bishobora kuba uh, ihame ry'uburinganire ari ryo uh, buringanire ndetse butuma abagabo ba- bahohoterwa mu by'ukuri ntabwo ntabwo ba- abagabo bahohoterwa n'uko eh, abagore basobanukiwe uburinganire bwabo ibyo byakorwa n'umuntu ku giti cye eh, bitewe n'uko yabyumvise nabi kuko mu by'ukuri ntabwo uburinganire ah, bivuga yuko umugore wahohoterwaga noneho agiye kwihimura ku mugabo wamuhohoteraga Nta- ntabwo rwose bihu- bihuye ntabwo uburinganire n'ishyirwa mu bikorwa ryabwo ntabwo ntaho bihuriye no kuvuga ngo umuntu yihimure Eh, ariko abantu iyo ba- bafite imyumvire itari myiza kuri iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye niho usanga ah, babifashe uko bitari cyane cyane yuko biriya byose nakubwiye ibyo twe dushyira mu bikorwa ah, by'uko turwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ibyo byombi umugabo n'umuhungu bagomba kubigiramo uruhare ni ukuvuga ngo rero impande zombi abagabo n'abagore iyo bafatanyije bakabyigishwa neza bakabisobanukirwa eh, kwa guhohoterana kurarangira ntabwo bihinduka nk'uko hasigaye hariho imvugo ngo abagore ngo bahawe intebe ngo aho kwicaraho bayihagararaho iyo nayo ni imyumvire itari myiza turimo kugenda ah, turwana nayo kugira ngo ah, tuyikemure Murakoze.
ye urakoze cyane ubwo turakomeza nyine mu kanya ubwo tugende dusesengura icyo kibazo reka kubera ko ikiganiro muri isanga ari ikiganiro giha umwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika nabo bagatanga inama ibitekerezo bakabaza abatumirwa reka tujye ku murongo wa telefone twakire jamal ngabo uranyumva urahagana he jamal yego urahagana he
ni muri tanzania
uri muri tanzania
ubu niyo ndi gusanga mu rundi yego hari akasako ariko inyuma yawe aho ngaho ugiye ahantu tubasha kumvikana neza ikiganiro wagikurikiye u- urifuza gu- kubaza cyangwa gutanga igitekerezo
nifuza kubaza kugira ishobora gutahura cyane cyane kuri ibi bintu bijyanye n'ihohoterwa ry'abagabo mu ngo
yego Yego.
ubwa mbere hoho yo- jewe navuga yuko ihohoterwa ry'abagabo mu ngo biba bizanwa ahanini na- na na leta kandi n'ama leta umwanya munini akaba agizwe n'abagabo
Mhm.
none abo- abagabo abagabo bo- baba batora amategeko gute atuma baho aba- baza guhohoterwa mu ngo zabo kandi aribo nabo ntibari bakwiye kuraba uburyo basi nabo boshyiraho itegeko ribagenga cyangwa umunsi mukuru bo bubagenga bo bo kubera ugiye kuraba ubu mwanya munini umugore niwe ari- niwe bashyira imbere cyane gusumba umugabo ariko bica bituma yuko haca haza bwe bagore kuca bibona yuko ari bo baba bari hejuru ya- y'abagabo gusa kubera nk'akarorero ugiye kuraba ni- nta munsi mukuru uza kumbangura umunsi mukuru w'iki bakaba ku isi ariko turumva ngo umutima mukuru witiriwe ngo abakenyezi ku isi ugasanga buri kimwe eh, kiri imbere ku bijyanye n'abagore kiri imbere none se jamari uratekereza ko hari amategeko atuma abagabo bahohoterwa
A- abagabo bahohoterwa uratuma uratekereza ko hari amaga- amategeko uravuga ngo abagabo nibo bari mu butegetsi ngo kandi ngo bagatora amategeko ayo mategeko batora ni amaga- ni amategeko abahohotera atuma bahohoterwa
Eh, ayo mategeko bo- bo nyine ubwabo nibo bayatora ko umugore ategereza kujya imbere gusuhura ategereza kujya imbere cyane
none se ntabwo nta- ntabwo ntabwo bagomba gushyiraho amategeko arengera umugore se
Niba- ahubwo baba bagombye gushyiraho hasi amategeko ata- ataza kuba kuva- kubera ubu- bene ubu- ubu ugiye kureba buri kintu cyose bakubwira ngo wajya ku ishuri bakubwira ngo abakobwa ba- baza kwitaba imbere gusumba nk'abahungu ugiye kubiraba kubera n'ugenda kureba nk'ahantu henshi azuza imfashanyo bazuzana imfashanyo umwanya munini cyane cyane z'abagore ndavuga nka- ndavuga nk'urugero nk'urugero rwa hasi nko mu mayure n'iki mu- mu dufate nka- nk'impunzi nk'impunzi usanga abagore baguma babaha ibintu babaha ibintu mugana abagabo nabo ugasanga bajuze baca bibona rero ko bari hejuru yabo
ariko umugore tutabitinzeho umugore bashobora kuba bamuha ibyo bintu kugira ngo abashe kwita no ku muryango kwita ku bana Eh, wowe rero ndumva ushaka kuvuga ko abagore ba- ba- ba- bashyirwa imbere cyangwa se baba bitabwaho kurusha abagabo Um, Eh, eh, uga- ugaruye rero n'ikindi mwakomeje kuvuga ngo cy'iminsi iminsi mikuru y'abagore n'iminsi mikuru y'abagabo uretse ngo nayo yagombye kubaho reka Eh.
reka nk'umutumirwa umutumirwa wacu agira ikintu akubwiraho cyane cyane mu bijyanye n'ibi by'uburinganire kubera ko abifitemo uburambe ab- abikoramo agira icyo akubwiraho kuko ndumva hari ushobora kuba utari wabisobanukirwa
eh, Ye. Ah, bwana M- martin niyo yita nagira ngo Mm, ndakumva.
ikibazo cya jamara ari we ngiha U- urumva ukuntu afata ibijyanye n'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo
Ah, bimwe nabyumvise ariko ibindi sinabyumvise neza kubera ahantu aherereye Mm.
Eh, ariko icyo nabashije kumvamo ni uko avuga ati eh, amategeko arimo arashyirwaho arengera abagore eh, kuki hatajyaho arengera abagabo kuki hatajyaho umunsi witirirwa uw'abagabo kandi hariho uwo- uw'abagore Ah, jamari nagira ngo mubwire yuko mu by'ukuri eh, umunsi w'abagabo eh, uriho umunsi w'abagabo uriho rwose nta- ntabwo ba- bawirengagije Eh, kandi impamvu hagiyeho itegeko i- wakwibaza ngo kuki itegeko ryagiyeho itegeko ryagiyeho kuko byagaragaraga ko ah, mu bushakashatsi bwagiye bukorwa ko ah, ikigereranyo kinini cyagaragazaga yuko abagore aribo bahohoterwa ah, ndetse nawe aho ari muri karitsiye atuyemo ashobora gukora ubushakashatsi bwe ku giti cye akareba a- ababangamiwe abahohoterwa ni bande itegeko rero ryagiyeho kugira ngo rirengere wa wundi wahereye kera asikamirwa ah, bishingiye wenda ko nta mategeko amurengera yari ariho ah, bishingiye yuko mu muco mu muco hariho amabwiriza yayandi atanditse arizo zitwa social norms cyangwa harmful social norms Ah, iyo mico abantu bakuriramo ariko mu by'ukuri eh, ishyira imbere abagabo eh, igatsikamira cyangwa igakandamiza igitsina gore aho rero niho hashingiyeho ba- bavuga bati abantu bose ni abantu ni nacyo twita uburinganire uburinganire bishatse kuvuga yuko ah, mu mategeko abantu bose bareshya Ah, naho ubwuzuzanye rero tuvuga ni uko ah, jyewe mu bushobozi bwanjye eh, nk'umugabo hari ubushobozi mfite n'umugore wanjye hari ubushobozi afite ubwo bushobozi ko tugomba kubuhuza ah, icyo murushije kuba nabasha gukora ntikibe impamvu yo kugira ngo mukandamize cyangwa muvunishe eh, cyangwa mukorere irindi hohoterwa ahubwo ko icyo murushije yewe ndi bukizane nawe akazana icyo andushije eh, gukora icyo afitemo ubushobozi kurushaho akakizana tugahuriza hamwe bityo tukabasha kuzuzanya rero eh, icyo yari avuze cyo gushyiraho ah, amategeko cyangwa se ah, iminsi cy'amategeko yo amategeko arahari twese aratureba ah, z'abagabo n'abagore kandi n'uwo munsi ari abagabo barawugira ari abagore barawugira numva rero rwose akwiriye gushyira impungenge kereka niba ah, mu gihugu aherereyemo wenda atari uko biri ariko hano mu rwanda aho turi rwose ah, ibyo birasobanutse cyane yego reka tugaruke kuri muzehe oscar uranyumva neza
ndakumva neza yego wowe i- ubwo buringanire ubona hari i- i- i- navuga ngo ikira ubona hari hari umurindi bitiza urugomo mu mu ngo wowe ubwo ubivuga nk'iki?
buringanire hari umurindi butiza urugomo mu ngo Mm. gute Eh, ko- ko hari nk'igihe nk'umugore agira atya agahaguruka akagenda kandi yagombaga kwikubita agace akavuga ati ngomba kujya ninjye igomba kuyobora umuryango ninjye igomba kumenya ubuzima bw'umuryango akaba yahaguruka akavuga ati reka ntange kureba umuryango uko umeze akagenda akibera iyo ngiyo kubera iki rya jambo ngo ry'uburinganire ngo umugabo wanjye ibyo nagomba gukora nawe agomba kubikora ibyo byambayeho inshuro nyinshi ugasanga ngiye guhaha ngiye nkaza ndateka ibyo byose na- navuga ngo ubu ukora iki ugomba guteka byambayeho kugeza ubwo nanakubiswe Mhm, ndakubitwa rwose mhm.
Mm, ndabye mm, abaturage bati ubundi ugomba gukubitwa wabyo bintu wabigiye mwuti ndabyemera naho bakurengeye baragutererana na rwose ku mugaragaro Mm. aho ubwo abagore bo barahaguruka bati ubundi warongoraga umugore uzi ko utazamufasha byose ubwo ntiyabyemeye ubwo buringanire rero nibwo buzana rwaserana mbega iyo rwaserera y'uburinganire itarabaho nta n'abantu nta mugore n'umugabo bicanaga murabizi namwe murabizi muri ku gihugu hanyuma ushubije umugore amaso yabaga azi ko agomba- agomba guteka akaba azi ko agomba gutaka ari agateka rwose amazi umugabo yari ayavomaga pe Mhm.
ariko inkono iyo wajyaga ku nkono bakwitaga igisambo iyo wajyaga ku mashyiga ngo ugiye guteka bakwitaga umugabo w'igisambo ariko none ubu ngubu umugore nawe ntabwo agenda avuga ngo aguhariye inkono ngo kubera ngo ko ari uburinganire ahubwo ne- nawe ni ingeso mbi ziba zitumye agenda akaguta ku nkono yagiye mu zindi ngeso ntabwo ari ukuvuga ngo ni uburinganire bwo kugira ngo nawe ujye ku nkono inkono ni iy'umugore n'abana ntabwo inkono ari iy'umugabo ubwo rero ibyo byose niho byazambiye ukumva ko umugore agomba kubona uburinganire umugabo yabonye uburi- nta buringanire aba akoze ahubwo aba yirengera ngo inzara itamwica Mhm. ariko se iyo usubije amaso inyuma u- umuntu umuntu ari arinegura cyangwa se akagerageza gusubiza amaso inyuma akareba i- i- icyo yakoze ni n'ingaruka cyagize wowe ushubije amaso inyuma yenda ukareba no mu bandi bagabo ba- ba- bagiriwe ihohoterwa rimwe nk'iryo ngiryo tuvuga uravuze uti "Umuga- umugore akavuga ngo jya guteka nawe n'ibiki byose imirimo mm, kuyigabana mu rugo ubundi hari ikibazo waramufashaga m- uwo mu- mu- mudamu wawe
naramufashaga pe ku buryo bushobotse bwose nkaba mbona ko ari ngombwa nko mu gihe turi kumwe mu rugo Mm.
nkavuga nti reka mfatisha imbabura reka njye usigara uhati birangiye kuzana amavuta mm, ubwo uko ni ubufatanye bw'uburinganire mu rugo ngo mwembi mwubakane rwose nk'abantu bari kumwe bagomba gufatanya Mm.
ariko se umugore agize atya arakubwira ati ndagiye ndaje ngiye guhaha amavuta ndaje akagenda ugasigara ku mbabura atetse ibiryo bigashya ya mavuta ntuyabonye ibiryo ugakura ku mbabura ugatambiza zagera saa tatu ukabona umugore aravungutse araje ngo nari nagiye kwa kanaka ese wari uyobewe ikikujyanye Mhm.
ubwatsi ubwo buringanire ni buringanire ki yego n'abandi bagabo nabo baraza kutubwira uko babibona ntabwo byagombye ibyo ari byo byose ntibyagombye kuvamo ihohotera ku buringanire ye um, Ah, noneho reka oh.
ubwo se u- u- je ntiwanyemerera nkaza kugira icyo nsubiza oscar yego yego
Ah, urakoze cyane Ah, oscar namushuhuje n'ubwo wenda yatangiye ntari na- ninjira muri studio Ah, ariko mu by'ukuri ah, ibyo avuga urumva aragendera no ku ku ihohoterwa yakoze urumva aracyakeneye kuganirizwa kugira ngo ashira impumu urumva iyo umuntu yanyuze mu bintu nibyo mu kinyarwanda tuvuga ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo yego mu by'ukuri hari icyo yavuze ariko ukurikiranye neza urumva ko nawe akeneye kuba yaganirizwa akigishwa rya hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ndetse na rya hame tutakwirengagiza ryo kugabana imirimo ariko cyane cyane ukumva yuko ikintu kirimo kiburamo ni ikintu kigendanye na kominikasiyo cyangwa se kuganira kugira ngo abantu nibafata icyemezo bagifatire hamwe bacyumvikanyeho kuko niba umugore nk'uko abivuga niba umugore avuze ati sigara aho ngaho ndagiye kandi ubwo umenye iby'urugo byose aho ngaho ntabwo haba habayemo bwa bwuzuzanye tuvuga ahubwo haba habayemo ikintu wavuga ko ari igitugu cyangwa se pawa ova gukoresha ububasha ku gukoresha ububasha ku wundi muntu icyo rero aho nta bwuzuzanye buba burimo bwuzuzanye buba burimo rwose urumva haba habayemo gukoresha igitugu kuri mugenzi wawe kumushyiraho iterabwoba ngo nuvuga ndakugenza gutya nuvuga ndi bwirize wenda mvuge ngo arankubise gutya na gutya aho rero rwose nagira ngo humvikane neza n'abatwumva babyumve neza icyo yari avuze ariko igeze kuvuga ati umugore ni ugomba kumenya urugo ni ugomba kumenya umuryango ariko tugendeye ku ihame ryo gusaranganya imirimo no gufatanya imirimo mu by'ukuri nta muntu wavuga ngo uyu niwe ugomba kugira gutya uyu niwe ugomba kugira gutya kereka muri bwa bwumvikane muri bwa bushobozi bwanjye nk'umugabo muri bwa bushobozi bwa madamu wanjye bigaragara yuko ashoboye gukora iki ngiki akagikora neza kuruta uko ngewe nagikora aho ngaho azana ubwo bushobozi bwe ariko nanjye niba hari icyo murusha niba nshobora kugenda ngatema igiti nkaza nkacyasa nkashaka inkwi nawe akavuga ati oke nanjye reka mbe ntora ibishyimbo ibironge mbishyire ku ziko aho ngaho urumva haba harimo kwa kuganira twaganiriye ndetse twasaranganye twasaranganyije n'imirimo ahubwo ikibizonga ni ni ya magambo aturuka hanze avuga wenda ngo muzehe Oscar niba asigaye ateka ngo ubwo yabaye inganzwa kandi mu by'ukuri ntabwo umugore umugore wa Oscar uzavuga ngo yewe umugabo wanjye namugize inganzwa nta nubwo muzehe Oscar ariwe uzavuga ati buriya mubona umugore wanjye ni igishegabo ibyo ngibyo usanga ari amagambo azanwa n'abandi bantu bari hanze babirebera ba bandi bazareba muzehe Oscar n'umugore we barimo batera imbere bashyize hamwe bakabona ni ibintu bidasanzwe bagashingira kuri ya myumvire bafite ya yindi ya kera imwe yo kubona umugabo ngo umugabo ni iki n'iki umugabo ni imfizi itimirwa umugabo niwe nyiri urugo niwe nyiri ijambo niwe nyiri byose umugore agomba kuguma mu rugo akita ku muryango akamenya abana akagera gute iyo myumvire yose rero iyo igihari hatarabaho ko abantu bigishwa ko bashobora gusaranganya inshingano iyo iyo myumvire igihari niho hahandi uzasanga rya hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ritari ryasobanuka ndetse ugasanga harimo no gukoresha ububasha nabi hakazamo ubusumbane bwo gukoresha ububasha ari nabyo bibyara ihohoterwa rishingiye ku gitsina yaravuze ati mugore ni ugomba kuguma aho ngaho agateka ariko nagira ngo mubaze niba yari yajya nk'ahantu mu mahoteli mu maresitora ngo arebe abagabo ukuntu bateka ndetse ibiryo biryoshye abantu bakabikunda cyane ariko igitangaje kinababaje ni uko hari abagera mu ngo zabo bwa bumenyi bafite ibyo bakoreye abakiriya hirya hariya amafaranga akinjira ntibabe babikora mu rugo ahubwo bakaba bakwicara akagereka akaguru ku kandi kugira ngo bamukorere ibyo we akorera abandi aho rero uba usanga hagikeneye inyigisho hagikeneye ko abantu basobanurirwa ko bagomba gusaranganya ko bikwiriye ko basaranganya imirimo ntihabeho kuvunishanya ntihabeho no guhimanwa kuko bose urugo ni urwabo niba nogeje umwana nkamukarabya nkamusiga nkamutunganya ni umwana wanjye byaba biteye isoni mvuze ngo umugore ntaba ari we umwoza ngo ni we nyina koza umwana si inshingano zanjye nk'umugabo kandi umwana ari uwacu twembi numvaga aricyo nashakaga kuvuga kugira ngo eh, n'abatwumva babyumve neza ntibumve yuko uburinganire n'ubwuzuzanye ari byo bizana ihohoterwa ahubwo ababyumva nabi ababyumva nabi cyangwa batarabimenya neza nibo usanga bagikomeje ah, icyo kintu cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane ko hari n'abahohoterwa ntibanamenye yuko bahohotewe ahubwo bakumva ko ari ubuzima busanzwe nyine ko ari uko nguko bigombye kubaho bakabyakira uko nguko bakoze yego Aba- aba- abagabo bati nako abagore batinuko zubakwa ni ni- ni ibyo bavuze ati barahohoterwa ariko ntibamenye ko banahohotewe ubwo rero ni ukuvuga ko hagomba ni guhinduka kw'imyumvire ah, kugira ngo nyine Yego.
ubufatanye bw'abagabo n'abagore mu ngo umugore yumve ko agomba gukora izi nshingano umugabo akora ibi ngibi kuvuga ko nku- ndemeranywa naho uvuga uti umwana kumwuhagira ntabwo umwana ya- ya- yaba afite imyanda kandi umugore ubibona neza tuvuge ararwaye cyangwa aratwite afite aho intege ugiye mu nke yindi mirimo ari mu bindi mirimo nawe ngo urategereza ko aza kumwuhagira ntabwo byaba ari byo Mm. yereka twakire eh, boniface nduwimana nawe agira icyo atubwira ku bijyanye ni- n'ihohoterwa rikorerwa abagabo eh, bivugwa ko ha- hari uburinganire bushobora kuba butera ikibazo boniface wowe ubivugaho iki niba- cyangwa se niba hari n'ikindi wifuza kuba wa- wageza ku batwumva ubushize twaraganiriye mu kiganiro cy'ubushize watubwiye ihohoterwa rikorerwa abagabo mu burundi wowe uri mu burundi muri no mu ishyirahamwe ry'abagabo mu gahinda tubwire nawe icyo utekereza kuri iki kibazo boniface
ndabumva ndabumva Yewe.
mbanje gushimira umutumire Eh, ariko nubwo bigenda bi- birasimburana ku bijyanye n'ihohoterwa abagabo bakorerwa rimwe na rimwe uburinganire bwabigizemo uruhare rukomeye eh, kugira ngo iryo hohoterwa ry'abagabo rigaragare Eh, mu bisanzwe hari abagore batahuye nabi icyo ari cyo uburinganire amategeko amaze kuboneka arenganura abagore kuko mu bihe byashize byaragaragara ko koko bahohoterwa ariko kubarenganura nabo byaciye eh, bijya mu ntumbero ya bamwe bamwe nko kwiganzura ni ukuvuga baca bafata abagabo babafata nk'uko umenga barabikuye ko burundu ahubwo bagomba kubashyira mu kibanza bahora barimwo Aba- abagore batangura kumera nk'abihaye ububasha bwinshi nk'ababaye ababazwa byose mu rugo ntibatahura icyo ari cyo uburinganire ko ari ukuzuzanya kujya inama kuganira gufatira ingingo hamwe ahubwo abagore baca baba abo gufata ingingo mu kibanza cy'umugabo baca baba nk'abaronse uwubahagararira hejuru ati mwikure ko mushobore gufata ingingo zibereye mushobore kuba bamwe mu bahagararira uburenganzira bwabo aho mwari muri muhasubize abagabo kuko byagirizwa ko abagabo boba bari bashyize abagore mu kibanza kitari cyo abenshi rero baca babitahura nabi ari nabo uyu munsi usanga mu rugo adaha agahenga umugabo na gato atagisha inama umugabo ibyo akora afata ingingo iyo ari yo yose akavuga ati icyo ntakoze icyo ntafatiye ingingo icyo ntemeye ko gikorwa ntigikorwa nubwo yoba ari inyungu y'urugo abo bagore bamaze kuba ingare mu rugo bitewe n'uko habonetse amategeko azana uburinganire mu ngo bavuze ngo kumbure ngo nababitahuye nabi ngo siko byubatse ngo ahubwo ngo koba ari ukugira sinibuka neza uko yagisiguye ngo koba ari ukugira ngo abagore ngo barengerwe nibyo abagore nabo kurengerwa ariko nabo si abo kurengera umugabo mu gihe yamaze kuba yitwa umugabo mu rugo ni uwo kugishwa inama umugore rero amaze gufata ingingo zose z'urugo agafata responsabilite zose z'urugo akavuga ati ubu byose n'igenda bibazwa nta na rimwe hatazogaragara ihohoterwa mu rugo yewe urakoze bonifasi yabivuze yabivuze ko abantu bagomba n'ubundi hari uburinganire abantu bagomba kumvikana hino amagambo hanyuma usoza igitekerezo cyawe hino amagambo usoza igitekerezo ye muri makeya rwose kugira ngo dukomeze bonifasi rangiza igitekerezo cyawe
nk'abagabo turasaba ko ibyobaye by'uko abakenyezi baza umenga baje kwihora no gufata ingingo turashaka ko haba amategeko yerekana uruhara rwa senaka yerekana uruhara rw'umwe umwe kugira ngo muri kwa kujya inama mu rugo umwe umwe amenye ibyo afitiye uburenganzira bwo gufatira ingingo nka senaka nka inanaka mugabo babigiye inama ariko hareke kuboneka yuko umenga ibyo ukungana byaje kubohera amaboko imugongo abagabo kugira ngo abagore babahohotere bimeze nko kwihora ibyo abagore babonye muri kahise ngego ndi fasi urakoze ubwo rekana marite nawe agira icyo yongeraho ku cyo uvuze muri makeya marite kugira ngo dukomeze twakire abakunzi b'ijwi rya amerika barategereje ku murongo wa telefoni hari abamazeho umwanya babiri nabo nagira ngo mbaho ijambo ye ugira icyo uvuga ku byo bonifasi avuze
reka mvuge muri make ku byo bonifasi avuze hari ibintu byinshi yavuze rwose numva bifite ishingiro nk'aha ngaha yavuze ati bigaragara yuko abagore bakora ikintu kimeze nko kwiganzura reka tubanze tuvuge kuri iyi mvugo turimo gukoresha ngo abagore abagabo iyo dukoresheje iyi mvugo ngo abagore cyangwa abagabo ni nk'aho tuba dufashe abagore bose uko nguko n'abagabo bose uko nguko kandi ntabwo ari byo ibyo ni ugufata abantu bose ko ari bamwe kandi baratandukanye reka tuvuge ngo abagore bamwe hari abigishijwe jenda cyangwa se ibigendanye bigishijwe uburinganire n'ubwuzuzanye noneho babyumva nabi kandi kinakigarutseho mbabwira nti iyo ugiye kwigisha ibigendanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye biba byiza iyo utanze amakuru ku mugabo n'umugore nujyana n'umugabo wenyine ntabwo biri bube byuzuye nujyana n'umugore wenyine ukamwigisha uburyo yarenganyijwe ukamwigisha n'uburyo agomba kwirwanaho icyo gihe uzaba ushoje intambara ntabwo uzaba ugiye gukemura ikibazo biba byiza kugaragaza ngo dore bari bafite hari hari imyumvire uko sosiyete yagiye itwigisha ariko noneho igihe kirageze yuko ibi bihinduka mugabo byumve nawe mugore byumve ndetse waba urimo kubigisha bakajya banyuzamo bakanarebana ukabona bongoreranya utuntu kuko hari ibyo baziranyeho nujyana umwe rero agatwara amakuru wenyine aho ngaho bizateza ikibazo kandi iki ntigarukeho ntabwo ihame ry'uburinganire ryigisha abagore kwihimura ku bagabo ahubwo bagomba kumvikana bagashyira hamwe niba ari umwanzuro bafata nabivuze muri communication cyangwa kuganira bakaganira bakagira icyo bahurizaho ibintu byose bakabiganira bakabiganiraho kandi ntihabonekemo ukoresha ububasha busumbye ubwambere aho ngaho niho uburinganire n'ubwuzuzanye biza n'umusaruro yego ikibazo cyakemuka yego aricyo nashaka kuba kongeraho rwose birasobanutse reka twakire na alexi uh, yamaze akanya ku murongo ategereje wakoze kutwihanganira alexi alexis alexis uranyumva yego ye wakoze kutwihanganira muri make yatanga igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo
ariko si ikibazo n'ivundererana
yego baza
si ikibazo ahubwo n'intererano ye ye- nyarutsa nge fatiwe ku ku basanzwe nerereye Mm.
ibijyanye ni- n'ihohoterwa ry'abagabo hari benshi bahohoterwa ku ubu kuko nta hantu nta hamwe umugabo yaje kuvuga ngo yahohotewe ushobora ngo arasuzugurirwe
Mhm.
ku bw'ibyo rero by'icyo mbona ni ni mu kayanja none nditwareho asosiyasiyo ivugira abagabo bahohoterwa Mhm.
niba wibaza ku bwanjye ko twebwe abafose mayoba hose Ah, mu makominete yose ugira ngo nicyo uhuye n'ikibazo muri nicyo a- agira aho ajya ahashyika ahasigaye nagushimira ikiganiro tureba ari sawa ari ibintu bimwe umuntu asanzwe atazi ashobora kumenyera aho Eh, eh, icyo gi- gitekerezo nashaka kubabwira Mm. ntabwo byumvikanaga neza ariko urakoze cyane Ura- urahamya ko abagabo bahohoterwa kandi ko uh, hakenewe ibiganiro kugira ngo i- ibibazo bisobanuke urakoze cyane
Yego.
Ye. twakire na fondi ni fondi uranyumva
yego ndabumva yego wowe uri he
ndi mu burundi mu ntara ya rutana yego ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo yego nyarutsa
mu bisanzwe abagabo barahohoterwa ntawe bideha
Mhm.
ariko icyo twasaba ni uko na re- icyo twasaba ni uko leta kuko amashyirahamwe ariho ahanira agateka k'abakenyezi akayashyiramo uruhare runini wasaba ni uko n'aga- n'amashyirahamwe aharanira agateka k'abagabo koduza uhama abagabo kuri kabisa barahohoterwa
ngo agateka a- amashyirahamwe aka- akaba menshi aharanira agateka k'abagabo
yego akaduzwa kujya eh.
kw'abakenyezi Mhm. Ye, yego okay.
nabyumvise Eh, ndagushimiye cyane tugasaba kandi n'u-
yego tugasaba kandi yuko tugasaba kandi yuko na leta i-
leta igira gute
leta ita- igatahura yuko na- n'abagabo ba- bahohoterwa cyane mu ngo ibyo birabaho
ikamenya ko abagabo bahohoterwa
yego kuko hari igihe mu- muri nko mu rukiko imbere y'ubucamanza iyo ari umugabo n'umugore hari igihe kenshi umugabo ashobora kurenganwa Mhm.
yego Ye, icyo urakoze twasaba murakoze urakoze cyane ye ibyo ah, namwe muragize neza yego yego bwana niyo yita eh, alex na fondi hari ba- ibi- ibitekerezo byabo murabivugaho iki muri makeya Ah, bakoze cyane jeni Ah, alexi yatanze eh, igitekerezo avuga ati hari igihe umugabo arengana ariko ntavuge ko yahohotewe iki ngiki mu by'ukuri eh, kigendanye na ya myumvire na kwa kundi twatojwe Ah, tuvuga yuko umugabo ari we mutware ah, umugabo ari we ufite imbaraga umugabo ari we ah, nyiri byose noneho byaza kugaragara yuko hari aho yabuze imbaraga hari aho yahohotewe akavuga ati ko ndi umugabo ndatinyuka nte kujya kuvuga ngo umugore yankubise umugore yankingiranye mu rugo rwanjye umugore ya- yankoreye ibi n'ibi n'ibi icyo rero nicyo gikwiriye ni cya kindi nigeze kuvuga ngo abantu bakeneye kwigishwa neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bakava muri ya myumvire ya kera ivuga yuko umugabo ari we mutware wa byose cyangwa se ko nta mugore wa nta mugore wakubita umugabo nubwo bidakwiriye yuko umugore akubita umugabo ntibinakwiriye ko n'umugabo akubita umugore ariko guhohoterwa uri umugabo ukabivuga ni bya bindi twatojwe kera byo kuvuga ngo ubundi mu rugo w'umugabo ni wowe mutware umugabo umugore akakumvira iyo rero umuntu yabitojwe gutyo bikagezaho noneho bihindutse umugore akaba ariwe ugira ubushobozi mu buryo runaka buruse bw'umugabo umugabo agira umugabo ashobora kugira ubwoba n'isoni zo gutinya kuvuga ibyamubayeho icyo rero na oscar igeze kukivuga hari icyo yavuze ngo hari igihe umugabo ahohoterwa yajya ku no mu buyobozi ngo bakaba bamubwira bati bamurenganya ndetse na funda kigarutseho ati wagenda ntibakwiteho ugasanga ibyawe ntibabihaye agaciro ariko yaba ari umugore ubijyanye icyo kibazo bakamwumva nk'ejo bakamufasha ndetse bakabikaza cyane abo ngabo nabo ni abantu baba bakwiye kwigishwa niba hariho umuyobozi uri mu mwanya w'ubuyobozi ufite iyo myumvire wumva yuko umugabo atahohoterwa ndetse n'umugabo uje amugana agaragaza ko yahohotewe uwo muyobozi ntamwakire neza nk'uko yakira umugore icyo gihe uwo nguwo nawe aba akwiriye kwigishwa kuko iyo tuvuze uburinganire tuba tuvuze ngo imbere y'amategeko turaringaniye ari umugore ari umugabo bose iby'amategeko abagenera ni bimwe iyo iryo hame ryubahirijwe rero wa wundi wakira ibibazo by'abagabo n'abagore bose abakira kimwe akamenya ko umugabo yahohoterwa akamenya ko umugore yahohoterwa kandi uje wese amugana akamwakira neza uko bikwiriye iyo rero hakiriho ubusumbane bumva yuko abagore aribo bakirirwa ibibazo abagabo aribo bakabitera batagomba kwakirwa mbese ni ya myumvire iba itarahinduka ubwo abayobozi nk'abo nabo baba bakwiriye kwigishwa neza bagasobanukirwa n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye fundi yigeze no kuvuga ati hakwiriye kubaho ishyirahamwe ntabwo nzi mu burundi wenda uko bimeze ariko nko imiryango dufite mu rwanda irahari itandukanye irengera uburenganzira cyangwa se agateka ka muntu ibakira bose idafite uruhande ibogamiraho ngo yakire iby'abagore gusa cyangwa se iby'abagabo gusa ahubwo ibakira bose ikabumva kandi ikabagira inama nk'uko rwamureke ibigenza urakoze no mu burundi iyo miryango irahari ni uko hari abashobora kuba batayizi ndashimangira nanjye nkomeje icyo uvuze cyerekeranye no kwakirwa ku bijyanye n'ababa batanze nk'ikibazo ababakira koko niba hari abatwumva bagerageze gusuzuma neza barebe uko bakira kuko iki kibazo ntabwo kivuzwe uyu munsi gusa n'ubushize cyaravuzwe hagomba kuba hari bavuze ko ari nayo mpamvu abagabo bamwe batinya kujya gutanga ikirego cyangwa se kuvuga ibyababayeho kubera ko batakirwa kimwe n'abagore ubwo aho hashobora kuba hakeneyemo izo nyigisho nk'uko bivuga twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga aho uyu munsi twagarutse ku kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire floriberi nini n'ahazwi floriberi uranyumva
yego ndakumva cyane wiriwe urahagana hehe
yewe ujumbura mu burundi yego wakurikiye ikiganiro warebye kuri facebook igitekerezo ni ikibazo
nakurikirana ikiganiro kuri facebook nakibonye ngenda ufite igitekerezo n'ikibazo icya mbere cyo cyo nababwira ni uko aha mu burundi abagabo barahohoterwa cyane ku rugero rwo hejuru kurya abakenyezi bahohoterwa n'abagabo niko bahohoterwa ariko abagabo kenshi bakunda kutamenyekana kuko bakunda kubinyegeza abagabo baratinya kubivuga kuko bavuga ati nta mugabo yogwa kubera kubiswe n'umukenyezi wiwe ucumenga ibintu biteye isoni bimara make bakaca bamera nk'ababihora ariko mu ngo nyinshi zirahari twaba twabibonye ni ibintu byuzuye ikindi nacyo ni uko uko hari ishyirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi ni nk'uko hojaho n'ishyirahamwe riharanira agateka k'abagabo nabo bakaronka ahantu bitwara kenshi uwohota akabivuga akaronka aho yitwara icyo nosaba rero nosaba leta ntusaba yuko yogira icyo ikoze ku bagabo nabo bahohoterwa mu ngo zabo bakaronka aho bajya baritwara n'aho bitura turabona benshi ko batinya kubivuga bakamera nk'abahoreranye
nicyo ntusaba leta nkasaba buri wese abishoboye ko yogira icyo akoze kuri iki kibazo cy'abagabo bahohoterwa turazi ko n'abakenyezi bahohoterwa mugabo n'abagabo birahari kenshi ntibikunda kumenyekana ni ibintu usanga bibera mu rufuri mu ngo zabo ariko bikaba bihari nicyo nicyo bashikiriza urakoze floribert bonifasi bonifasi ushobora kuba wagira icyo ubwira floribert hagomba kuba hari aho umuntu ashobora kwitura igihe yahohotewe ari umugabo wagira icyo bimubwiraho muri makeya bonifasi banza telefoni telefoni ishobora kuba yavuyeho nagira ngo yunganire floribert ashobora kuba ubwo ari mu burundi yabazi kandi bafite ishyirahamwe ry'abagabo bahohoterwa kubasha kugira icyo yamubwira ariko niba twumva yongere aduhamagare hanyuma icyo kibazo tukigarukeho abagabo bajye babona aho bagana kugira ngo bakemurirwe ibibazo ye ndakugarukaho rero bwana niyo yita kuri ibi bibazo by'abagabo n'abagore muracyafite akazi muracyafite akazi ko gusobanura kuko uko ndimo kubyumva sinzi uko ubifata ariko ndimo kumva ikibazo cy'uburinganire mwagisobanuye neza ndumva mugifite akazi ko kwigisha ku bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango kugira ngo ibibazo bibashe gukemuka keretse niba nibeshya
nibyo byo uvuga nibyo urugendo ruracyari rurerure ugereranyije n'igihe twahereye twigishwa kuba umugabo ko umugabo agomba kwitwara mbese icyo mu by'ukuri icyitwa jenda mu by'ukuri ni bya bindi twatojwe nta myitwarire ni kwa kundi sosiyete yagiye idushepinga cyangwa se itugegena kugira ngo tuzabemo abo sosiyete ishaka ni ibintu byafashe uruhererekane rurerure kuva kuri ba sogokuruza bacu b'ibihe tutazi ubu rero urumva muri iyi minsi nibwo turimo tuzana impinduka urumva rero ni porosesi n'urugendo ntabwo impinduka ari iy'akanya gato mu kinyarwanda turavuga ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi ni ukuvuga ngo bisaba urugendo turagenda duhindura abantu twihereyeho natwe ubwacu tukagenda duhindura abantu kugira ngo bahindure imyumvire njya nkunda gutanga urugero mbabwira ntigebaho nize pirimeri ntabwo byari byemewe ko umunyeshuri ajya ku ishuri yambaye inkweto iyo wajyaga ku ishuri wambaye inkweto barazigutwaraga bakazibika cyangwa bakakubwira ngo subizayo uje kurema amacakubiri mu bandi bana ugaragaza ubukire ugira gute twese twagenzaga ibirenge ariko ubu ngubu ikinyejana tugeze mu minsi ya none ntabwo umwana ahubwo umwana arakubwira ati izi ngizi ndabona atari nziza ndashaka inziza kurushaho ibyo rero ni ibyerekana yuko hari ibintu bya kera bigomba guhinduka ngize icyo mvuga ku cyo floribert yari avuze avuga ati abagabo barahohoterwa cyane ariko bagaceceka ndumva badakwiriye guceceka ahubwo bakwiriye kubivuga kuko kwa kubigaragaza cyane bakazamura ijwi bizatuma na leta yabo ibona ko ikibazo gihari koko niba ari amategeko bari busubiremo bakayasubiramo niba ari amabwiriza polisi adahari bakayashyiraho kugira ngo ubwo buryo bwo kwakira ibyo bibazo by'ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo z'aho ngaho i burundi nacyo kijye ahagaragara kandi bafite n'ububasha nabo bwo gukora ayo mahuriro bagakora imiryango irengera uburenganzira bwabo kuba babifitemo igitekerezo birumvikana ko byashyirwa mu bikorwa yego yego ndabona igihe kiratujyanye igihe kiratujyanye ubwo hari umuntu wari utegereje ku murongo wa telefone sinzi niba bwo turi bubashe kumuha akanya mariseri uranyumva ndabumva neza ushobora kuvuga mu magambo makeya
yego ndahina ubwo mu rwego rwo guhina ndi i kigali mu rwanda iyo ndebye ihohoterwa ku bagabo ndibona mu bice bitatu iyo washatse umugore w'injiji niwe witiranya uburinganire n'ibindi bituma abagabo bahohoterwa icya kabiri abagore benshi basigaye bavuga ko ngo umugabo we ashobora kuba yamusambanyije ku gahato umuntu washatse kwazi ko iriya ngingo ari ituma urugo rukomera umbwira ute ko umugabo wawe yagusambanyije ku gahato ngo nzaguha mbishaka yewe Ibyo Marcel nabyo bizamura umwuka mubi Eh, reka rero ngushimire nshimira n'abandi twari kumwe nshimira n'umutumirwa wacu n'abandi mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro kuko isaha iradushiranye ariko haracyari byinshi ndumva tuzakigarukaho yenda tugashaka n'umuntu w'inzobere mu mitekerereze ya muntu nawe akagira icyo abivugaho murakoze cyane mwese mwari kumwe na Eugenia Mukankusi Dan Brown niwe wakiriye telefone zanyu ubwo rero mwese mwese mukomeze kugira ibihe byiza